my people, I salute you now once again to Inform Me Radio this morning, and this now paper check check program, investigative table. This program, a program where we take the entire newspaper headlines, and then we go choke mouth, put inside. Well, for here we the pray say, make our eyes of understanding they enlighten to open to see within them no one make we see because these days um, news na propaganda be but for us we they do within news day. dey all about to inform to educate and to entertain na wetin dis station dey for be dis so if una like am or not e no concern us again we go do our business as usual uh-huh. now na country sister olayemi dey talk but uh, my brother still dey inside studio with me this morning and whether spaceship and uh, uh, community and uh, rural brother go fit join us this morning we never know so we they wait um, for them to join us but sharparly sharparly this one when my brother just the dey luku luku luku luku you don't turn luku luku finish nigeria matter don make us luku luku even for night <laughs> we dey luku luku inside our sleep. okay my people i greet everybody this morning uh, we thank god say we don't come back again my name na Adio Mwakao, and uh, as madam not talk this na your program investigative table, uh, paper check check program. Plenty, plenty headlines, more of politics and a lot of other things went there. But uh, if you really check, you will discover, say, mm, all of them, they just they fight to see how they go, uh, who go take the fat promise and the real actual actualization of their office tomorrow, not the day after, not be because of you. Um, okay. Mama, All madam, right. believe I said you go take the the first paper. Okay, make I take uh, premium times this uh-huh. morning. Um, <laughs> whether make I start with this special report because now thing of shame if you ask me, sha. Um, years after Nigeria Air Force officials killed two innocent, justice remains elusive our security forces time and time again they don accuse them. say they delete innocent people remember the one wey happen for benue state and all that. so they don finally they agree say two innocent people die Um, but say justice remains elusive the more i no know the more this kind things dey happen the more the indigenous nigerians no go get trust for the security agencies I've been a liar dey lie no uh-huh. no no no no for for me like you know say i don't they talk since say since that time where they announce say eh, container load of uh-huh. army um, uniforms Yes. say dem seize am uh-huh. but as we they talk now those uniforms vanish then of recent that man wey dey say dey catch for mhm. for which country wey dey say e get link with a eh, eh, terrorist group mamu abi eh, mamu. dey say dey see more than twenty military uniforms for im house and im claim say na abi pipo claim say na im im nephew abi na im get di uniform <laughs> can one military personnel have Twenty uniforms <laughs> i wetin wan use dem do i i no know how dey use dem e dey sell or dey hire dem out can one there must be a reason for keeping okay the more reason why the people wey we dey see for street wey dey wear uniform if i dey approach dem i dey look dem with one kind eye i dey always dey very very alert when it comes to that um, matter abi na di eh, police own mm-hmm. security personnel generally right now di indigenous nigerians no get trust for dem very few the ones wey we know one on one and those ones na we even fit dey mingle with dey discuss with because any person wey we just see say wear uniform like that we dey use one kind eye eye take dey look dem eh, Okay, Ogadiomo. Uh. Ethiopian Airlines emerges eh, core investor in Nigerian Air with forty nine percent shareholding. Hmm. Make our capas. In fact, it, it they show say like play like joke. The country don't they lose lose its own major stake in all the things to outside. And those things now them actually suppose like be the um, the yardstick of our sovereignty? Uh, yes, one yardstick. Secondly, they show your strength. Then they help to show the strength, the economic strength of a country, and then they help to really make a country to have uh, supervision over a major aspect of economy as so, a giant as of Africa. giant of Africa. So when other people don't they help you control the larger percentage of your forty nine percent. So it, it implies say you don't. You see now the same. Why they not give that percentage to Nigerians where they interested? Okay, they're not go try them. You see when you look at because now kill and divide. Uh, kill and divide project there is a percentage going to somebody who gave the approval. Uh, it's always about money. Uh, according to one guy, he said it's all about money uh, how did you use the language? You say it's always all. Uh, it's always all, all about, about, money. money. That is just the thing. Not about the interest the of no, the no, no, nation. But they go paint time the to the people. Of say the nation is to help or the interest of the indigenous people of Nigeria. Yeah. It's all. It's always, always all, all, about, about money. money. for the politicians. Yes. Uh, na Uh, and when you look at, you can imagine that same thing I deal with Virgin Nigeria. Mm don't forget when the matter first start na like this they do am do am do am until they started controlling sixty forty percent from thirty. now they migrate come become sixty forty. then they come almost take over and as at today virgin nigeria don gradually become <clears throat> so now make them when nigeria dey talk about having a national carrier because they already lost the whole no be the same national carrier na dem dey talk now say dem wan give nine nine dem give uh, forty nine percent forty-nine percent uh, to ethiopia airlines which are we saying nigeria no fit on their own just sit down have everything that has to do with the economic and financing and everything about the shells and whatever all the money wey dem dey thief e no reach take do this thing mm-hmm. all the money wey dem dey thief deliberate attempt to enrich themselves and their family and wetin dem dey do be say dem come put themselves their generations and the children yet unborn sef they go put them, make dem continue to na wetin just dey go on for there be that eh, but eventually sha whoever do this kind thing he himself or she herself go go lose eh, their stake for this matter so nigerian police unit records two hundred and eighty-seven complaints against officers in three months i bet you say if the people wey dis pipo do things too. if na all of them complain eh the number even pass it too pass that number aba it too pass if na the ones wey me personally know sef <laughs> wey e be say you know say where we are where we from come we no uh, dey complain uh, yes yes if not if the number surpass this one hmm. and is this one na official records na im dem dey talk in three months only three months o na im this one be but we fit tell una say e pass so if everybody wey officers do things to if they complain eh, you know say the eh, public relation officer for police public relation officer for eh, lagos state him go do a check check him wear mufti drive round to see how how people dey do he say they even stop am for road They even mm. ask for atara <laughs> They no know now oga settle now na dey tell am say make he settle as he waka normally without mm. he say they ask am say make him settle so make he park him motor for there so he now capture faces do small whatever he con know them uh -huh. but he con really discover wetin nigerians dey talk to become true because that day he choose to be an indigenous Nigerian, bloody civilian bloody civilian that's why we dey talk say once you no wear uniform you and are, you dey for street you are just a nobody you are a bloody, bloody civilian civilian like the rest of us <laughs> after all blood true <laughs> dey flow through your body na dey flow. <laughs> Mm. and the blood wey no dey flow for that under that uniform mm. na im hmm. make the behaviour be like that. abi yeah there is no blood flowing there. Mm. and the blood and that cloth na black o oh. i hope the blood no dey turn black blood for inside there okay i no know dis pdp uh, matter blasa go waka pass am because e don e, e come be like say e dey supersede na e, e, e full everywhere wetin dey happen to our pipo make i take this one ojare oh, um, apc okay i like this one apc campaign council says articles 2023 bid dead due to pdp crisis say article 2023 uh, bid don die because of the crisis wey dey inside. the crisis wey dey inside the apc nkan. okay. religious crisis dey inside apc. okay. same faith ticket dey inside apc. okay. Shettima as even as a person. Mm -hmm. dey inside apc. wey uh, when you mean Shettima, as wetin you uh, mean by that I one when i mean by Shettima as, as a person, person say within the apc. Mm -hmm. chieftain mm -hmm. choosing him leave the religion choosing himself say e face no represent them wetin make you think say im face no represent dem that is what created because there is an agenda no there is a there is a faction in that very apc when no one Chetsima, apart from the religious ground mm. they prefer someone else okay choose another person in fact carry zulum say make zulum they prefer zulum carry any other person no be wahala but this very guy wey we know how he don he don the guy come <laughs> na the guy wey don the guy <laughs> come ah, ah. <laughs> don't forget but, say na the man wey dey wear kosoble and at the same time uh, this thing na him be o oh. so he <laughs> know how to dey navigate forest. Uh, uh, uh, yes okay but one thing wey me i no understand for politics especially nigerian politics be say you know say my hand my leg. no dey e no dey inside uh, be say when you don get several reports or several uh, uh, um, allegations against particular people over and over again for the society then why they still dey showcase them? why we still dey look those people say eh, they suppose still remain for inside politics the the platform of yes eh, the main issue is that nigeria no dey look at the morals and integrity of people to take pursue positions the indigenous people of nigeria dey constantly dey dey dey Eh, too oblivious uh, permit me ma. i use that language abeg like big grammar okay Then they dey blind e no be like person when e dey see woman you dey see fault but love no dey let you see the fault Uh, so na be this case are you speaking from experience Uh, some of us had that experience we dey see mistake we just pre ten d say we no dey see am because the thing wey dey even we women na so we dey too as we see mistake wey men dey make eh, but as as because you are deeply and seriously in love you no dey word count am mm. because they say love covereth all things but in this case stupidity covereth all things in politics mm. because if we if we actually look at the terrible mistakes made do you know May we know the because they say na man wen check e pass na im dey fit arrange the new apple for the future mm-hmm. now if we look at the missing of the chibok girls and the promotion of those the principal of that school to yes, become a commissioner, a commissioner under this man government this, mm-hmm. you will never till tomorrow use shetima as vice president or as a running mate. Mm. but because they think say e get a even network even as a minister you no even suppose even as a minister as a minister for nigeria because after they don make mistake with patami they no suppose repeat im mistake so this one is even more grievous mistake mm, mm, as a vice as a running mate so because of wetin the position where e dey go now when you look at it e dey create a faction inside the apc see at the time pdp dey say is dead on arrival mm, right uh-huh, dead on ab initio because of the present crisis wike faction and uh, all the many many factions but apc will have men that will vote against themselves apc will have people to operating against apc dem not quit man. see now before people they decamp the model politics mm. i dey inside and do you wetin i wan do you Now mm. dem wan do mm. so you know before it, no, not be that one that they call anti-party they will call it anti-party uh, but, eh, but when i vote were you watching my vote okay anti-party is say i dey with you but i dey go home meeting with engineer mm. then i go come give am the secret of wetin me and you don plan i go come go plan am all my secrets dey eh, inside i know <laughs> so we go come go do am when we come do am finish the guy go come know the strategies wey you dey put in place he go mm-hmm. come use them first mm. and then he go weaken so that is why sometimes there is always plan a b c to to uh, z now when it comes to this very matter of atiku being dead before now the truth of the matter be say any indigenous person no suppose think of atiku as even a candidate sorry for me to say this. Mm. because i agree with you sir. Uh, you agree. Eh? <laughs> then the next thing be say the tinubu himself he, he, there is a structure when e don build over time mm. but shetima becoming a running mate is an oye on a on a on a uh, ash colour shirt already I'm not saying white because you, you know no, white. No, white. Uh, so he was having an ash color shirt, but a terrible red or yeah on an ash color shirt. And therefore, he now leaves Nigeria with just one option. Mm. So, hmm. but when you come to the indigenous Nigeria contesting, there are only two. So, there are only two, but I don't want to go there yet. Mm, okay. So, when APC they face PDP, say because of their crisis is dead, have they solved their own crisis? Mm. When there is a faction of religion, there is a faction of where the uh, running mate should come from, forget about people that are not talking during jonathan era there was g7 and later g5 which is seven governors planning to decamp and then two stayed behind and then the five left led by amechi but this time around governors will be sitting inside your office they will be working against you mm. they are not decamping even as e don even play out within the party na for uh, for di uh, presidential uh, ticket matter that is the within themselves so e don even happen okay articles May i read make i read another one because e tie e say articles campaign cancel aid aid replies apc say party lacks moral right to advise pdp on crisis management. oh, <laughs> okay because when you look at the the preceding crisis <laughs> when lead to the removal of adams aliyu Oshomole as the national chairman mm -hmm. when lead to buni mm -hmm. becoming the caretaker committee chairman and the extra uh, extra uh, extra judicial committee on planning the convention you go see the crisis around them when Buni had to stand all through in London to see Mr. President, and then the Merufa had to lost out because he was asked to go. Oh, yeah, go and finish the convention mm. so that we can have. You will know that when it comes to crisis, APC never really know how to manage it. Okay, uh, because boss. child of necessity, now they always bump picking for their hand. <laughs> So. so I comprehend, I comprehend, madam. Just to them, the truth is, uh, these political parties like this APC and PDP, I don't see any difference. Nah, the same thing at Tempest. oh, but I don't like whenever you tell that to me, you see for Belair, that's what I can tell. <laughs> Let them be. I, I'll get your motor for talking one time. They don't, you don't, I don't remember the exact time. Mm. So we talk, say we dey bother our people, but let me say the political party now that the same road na inside two of them. Mm. So I get the same way now, That the same road na inside two of them. Oh. Yeah, exactly. Okay. Oh. Okay. So, uh, uh, okay, okay, go on, go on. Okay. as we dey talk this party to just now e get uh, some people dey come accost us So where we dey for here just now mm. they tell us say saving tourism na political this thing as sha because i wan give you for I to tell you all. say we worry to as to talk about we no know say they dey to hmm. as we dey talk about issue about dem say that we dey we dey give am political undertone because we know now police don show well just now now now now don show here. mm. by by choice be say. responsible citizens of this place say dem dey. Mm. na shouting match that's all I take cut call. Mm. that shout match let them shout shout laugh laugh now then waka comot. people dey vex madam people they vex. they say now when they get opportunity to vent them their anger mm. is their apple? Mm. say dem never see that like this before wey vent their anger. Mm. say na you for the culture they say dem talk say na yes na you for the person they go bury them. i tell you to see that. Yes, ma, it's true. Mm. You know, get how they will run this political thing they talk about. Because they want advice, um, advice, uh, APC want advice. Mm. They hmm. do the advice. That's the same them be now. Okay. All right, so still on uh, the premium times this morning, say 28% of women with disabilities suffered sexual abuse. Now, report, na mm. that one be from yeah. Uh-huh. premium times. Uh, yes. Not, not, you know, you know one thing. Not just maybe we not just focus on uh, the physically challenged now. I, I get somebody where they discuss with over the weekend um, uh, during the week. I tell the person say. Uh, a greater percentage of the young ladies where they become promiscuous for yeah. the society mm -hmm. most of them na victims of Ye- abuse. Yes, there are percentage of victims yes, in it. Yes, mm, I, I fit tell you say most of them, most of them are abuse. So that anger, that vexation, that bitterness, nine some of them. dey unleash on um, better unleash. go let make i better mm. go better do. you? Nah, nah, nah. so it e be it's it's a sad it, a very sad thing for our society. Shall uh, say you they take advantage of person where you know say e dey physically challenged yes na very bad matter but you remember when we start before i tell us say when we dey do the first program i say eh, person when grow up for a very harsh environment hmm. the tendency say e behaviour go dey hostile sometimes or person when you use hostility take bring up the tendency saying go dey live with people with very that same hostility dey there na im make me use the man wey dey work for and na im make me use the man wey dey work for sawmill hmm. and e no dey use protect eh, ear protectors yes now the the the tendency say e talking go always dey on a very high tone mm. sometimes you would think say they quarrel yes. you will not know that there are people i studied over the period of time i discover say na so that they fit talk mm-hmm. the volume don't even low now as e be so you don't even lower am like especially they talk say lower your radio lower mm-hmm. your radio that's so e can't be for them. but ordinarily the environment where e for come the environment where breed the brain to a level of constant shouting so i listened to one old man one day he say as a father and as a mother the pattern wey you take bring up a child na dey determine the way e live for outside now pikin when e dey urinate for bed if you constantly dey shout on am for outside for public the tendency say e go become an introvert dey there and e no go ever discuss with anybody. Mm. the same thing na still be the issue of abuse once there is this uh, forceful forceful climbing the truth of the matter be say e dey lead to different things some go feel strong go come out of it and become an advocate of there should be no abuse on women some go strong go to say make i try to forget am so that make i better dey live why some go look am anytime they see a man they see a revenge approach i mean a revenge opportunity mm. why some go take am as make i better go instead of doing it for free my unleash am to be getting something to take care of myself you mm. can imagine e na different direction e dey psychologically dey turn people mm. life dey go okay okay you get wetin you wan add no i i just dey follow the process okay <laughs> All right, so dat na the ones wey we fit take for the premium times sharp sharp abeg make i enter di eh, daily trust trust okay say di eh, residents asked to work as lagos observes car free day lagos state government in collaborate okay is collaborating with the lagos urban development initiative to observe the first ever car free day in the state on sunday Hmm. car free day that motor no go dey abe you go enter motor free. say people no na <laughs> real. car free day People talk eh, eh, say they say driving uh, uh, sorry road road free day. na him dey for talk. no be car free day abi. no be car free day e for say road free day true true. any car i i go stop the car. i go stop am enter abi that is the meaning of car free day. people go this na this na wetin we dey always talk say these people dem no dey dem no dey reason matter <laughs> <laughs> because dem go and and very anti people you go just wake up say eh, car free day on on a sunday are you i no understand are you on sunday wey people go go church eh. people go go for eh, worship o oh there are people that are still going to work oh yes now people are resuming in the afternoon okay why they not do why they not do car free day during the week maybe on a monday on a monday or tuesday Maybe. dem kuku wan dey give uh, workers uh, free day now. wait sanwoolu oga sanwoolu i call you i call you oga uh, eh. sanwoolu wetin you dey try do. na there is there is an agenda that they really they, for Lagos? um, they wan yes. how many things you wan bury. <laughs> yes. because literally on a sunday on a sunday mm-hmm. ha no. make i talk wetin matter wetin matter talk one time eh uh, that was uh, that was uh, that was twenty nineteen when we do terrestrial broadcast na be twenty nineteen when election time when they dey warm up for election <laughs> yes he say he say people dey come dey talk i don't know if i go remember that day say people dey come or dey talk dey do campaign say when i don see that ask them what will be their interest for the people. Now we still dey ask till tomorrow so. No, of no, which no, the no, of no, which the answer be say they no get any interest for the people. How can a governor wey campaign say okay say e go make things easy for people all of a sudden e go dey make up policies wey no even follow car free day car free day on a sunday so so so the people are just yeah, i no just know it's mm. unfortunate na unfortunate news unfortunate headline for an unfortunate government. okay okay abeg make we laugh small. Uh, when okay. my mates were in school i was impregnating women charlie boy. Uh, you no understand you know say you be small pikin na uh, he say he say when he say when him mates dey go school he say him dey give women belle. <laughs> up and down before i come finally see the one wey married, and that that their oh. marriage now don't reach forty-five years <laughs> also and oh, meanwhile the man the man na seventy-two oh but ah, if you see you see the the other day wey dey do exercise and when dey that to put us on yes o oh, seventy-two <laughs> brotherly yes o oh. you ah, know say as guy when he and this guy <laughs> when wey dey contest for presidency uh, you say eh, senior am na senior am eh, that one say this one senior am na so we go eh, he talk say he senior am he talk say he senior am. i wan understand the story He say when you late. dey go school. He if dey give you the belle allow until he come find one you like. Uh, wey come marry and na forty forty five years marriage. Uh, uh, uh. so you get ten children you get ten children and then sixteen grandchildren. uh-uh. <laughs> up to the period when you say they do the business of. i don't even know where they are. <laughs> <laughs> Taliban <laughs> at least this should not put don put laughter for our face I, I too like the guy he said. he say uh, he said. him talked before saying go ride in him motorbike all around for <laughs> for a very long time he said for five years now abi he never even ride the bike again <laughs> so even eight sef not tell am. so the all the gallivanting. he's gradually getting old for it yes, So when when when he enter fifty, me I will I will I will make that kind for Bagada for Lagos. We be time so that place I see why we come gather because the girl production will get. I just dey there, I see the chicken over there. He ah. said he don't repent, he don't repent. <laughs> The man, the man I mentioned, I mentioned. You you know, naturally, naturally, there is a point you get to you will discover say the urge to constantly dey use your vertebral column for climbing of rocks and <laughs> trees. He go you go dey slow down eh, so he go slow down eh, so <laughs> no this time around now dem dey climb am e no dey too climb person okay okay so uh, na so na im make am when he slow down so i i understand how to rush you don senior some people -huh. so make we agree to that okay eh, but one thing i'm happy about him is that at 72 he no dey sleep for stage you know they sleep for stage. you know they sleep for <laughs> stage. <laughs> no. all right make we enter another go, paper. we go carry that one run enter the Vanguard newspaper this morning and the Vanguard gets this very uh, big banner for here e say PDP crisis Wike death party to suspend him. Mm. you know when uh, eh, NTA uh, uh, ait uh, mm. tvc mm. and channels na him do the interview. the interview and he come tell them say <laughs> they come dey ask am say if the party say he say make dem try am true true among the poor people wey dey make noise now a girl who never dey camp from the party before is the only person. Mm all of them since 1990 mm, whatever when so, they uh, all of all them all of them don dey cross cross cross eh, cross uh, cross come back. saraki when when atiku dey project as the SSGF, Mm -hmm. because na wetin dey ground be that saraki when e dey project as sgf don dey come to apc e return the saraki don eh, the the the article don wrong go wrong go wrong <laughs> so no be wrong go wrong no be just wrong go na na wrong go wrong go wrong now so right now e discover say e created express between apc and apc eh, and pdp na im make the two of dem dey run blueprint together now on economy <laughs> mm. yeah na im do the leakage na so tie road go niger na so e tie road go apc Oh. <laughs> you understand? That mm. is the thing. So mm. he's the only one among them when never really the camp. Mm. So he know why he dare them. Uh, accuse are you of collecting one billion naira, then battle Saraki to be SGF. Okay, says Article Camp has shared appointment ahead of victory. Yes, now all the meetings when people they hold, you listen and now that already they do people don dey do ministerial position already ahead of her ah. so the reason why you dey see politicians say dem dey talk they dey talk from every angle na because of wetin what is in for me eh, minister of transport okay <laughs> what is in for me aviation what is in for me finance minister so they say saraki na wan be a eh, eh, secretary to federal government to article. na im make them? Mm-hmm. don't insult wike atiku tell aides, say make una no insult wike o one billion naira could be donation party source. na im dey talk that one. Uh, na im dey talk that one but they try to defend that you. Uh, eh, dr yecho say that atiku say i mean wike say he collect one billion naira na that one billion he work for na im make am go talk um, talk this guy down say make he step down for. for atiku yes. okay uh, Wike PDP allies off to London again. Uh, uh-huh, hey, they won't hold another meeting. Reno you talk am o you talk am i fit talk am i say dem go say dem soon travel dem soon travel you know uh-huh. say i talk am thursday yeah see am na. so we ah. dey see ahead ah, of jare we <laughs> dey see. The meeting is now going to be who do we work for? Mm. What does the person have for us on the table? Mm. And we will do all we can to make sure say we deliver major vote to him. Mm. If you see, if you check the nation newspaper, it say he say atiku need kano lagos and rivers if he must win election he quote am oh. he say atiku need kano mm-hmm. lagos and rivers and if he does not get rivers the mission never complete and this time around for him talking like that he don already know who dem wan deliver rivers vote for so if you dare me i finish you. Mm. but we also <laughs> know we, we also know say e get some things wey dey happen right now kanu kano dey increase their population through the border yes even lagos sef dey increase their own population still through the benin republic border no forget say ma hmm. something dey here maybe when we get to this point we go talk about uh, lagos kano and uh, and imo states on the issue of population increment uh, we go do something like that e dey here e something dey here okay uh -huh. come use one matter e say reno omokre defence iu He come talk because him dey talk say how you no first agree say him go resign hmm. so he come dey begin dey quarrel with wike cause for you wen dey london wait meanwhile you talk say the secretary yes read it read am for di minutes of meeting wey dem hold so and this guy um, dey here now dey defend see and that's why dem dey talk say omokri oh, now na mockery na im be the mockery the mockery sef <laughs> uh, calls for ayus removal destructive articles associate na im dey talk for here article will lose north if he succumb to wike olisametu you don well you no dey faint again <laughs> you know say na metu sabi faint well well dem go come use stretcher bring her come come court so since president leave her now e don dey talk. Mm. you see am for page thirteen of the Vanguard newspaper e say he will be seen as a weak leader somebody who can succumb under threat he cannot be commander in chief. okay okay so na the angle so that shame of being a commander in chief no listen to wike you must fight to finish. so that one supersedes integrity. it supersedes integrity it supersedes obeying party constitution. Mm. it supersedes the morals of agreeing to do something. Mm. oh so so so so. so therefore make we play uh, uh, bros you dey there if we wan interpret this one hello Eh, eh, eh, i say if we wan if we wan interpret this one now nationally how this kind person go take work for the success of of the people of the people of, of the indigenous people of nigeria a man when you know they agree to agree for <laughs> the headline the headline say. Uh, the, uh, that's why the headline about how you are being. and uh, olisa metuna dey talk for here e say person when uh, dem go consider uh, atiku if it leads to wicked demands it means say a weak leader be and for that reason person when e no go fit become the commander in chief and for that if he won't be commander in chief who suppose dey fit na person when e get heart no dey lis ten to threat mm. na im suppose be so because e wan that's person wey no dey do the right thing no dey do the right thing make e continue like that and e must not lis ten to anybody when e dey tell am say do the right thing. Mm. thank you say you clarify the na na olisa metu na i talk like that. Uh, yes yes i get very brief i get brief. Uh, interruption. Maybe can quick catch that headline. Okay. You know, um, concerning um, national viewing of weak leaders strong leaders. Mm. Are they trying to exploit the uh, say from what you're about talk, say, let's say, eh? the weak leader, if you know you listen to voice the of people. reason. Mm-hmm. Voice of reason. Yeah, good. That, that was not the voice of the people. You don't listen to the voice of the people. Number two, it mean supposed to be a weak leader if you know do a thing will bring peace for the nation. The moment, mm-hmm. For the nation. For instance, I go through Vanguard Isopa just now. I see one headline just to just uh, I want juxtaposition and with waiting uh, uh, this headline we need to. Mm-hmm. Uh, where other youths also dey shout dey talk say uh, we no go gree for ayu ayu must resign as we dey talk now na vanga men carry am. okay say other youths dey shout abi vanga sorry guardian say uh, say we no go gree we no go gree for ayu. now south south dey talk south west dey talk led by Makinde and uh, in people. Okay. South side is led by Wike and a good number of persons. Mm. Now, Northern Youth Coalition, they shout, say we no go gree we no go gree are you uh, uh still the same still the same pa within the same party now wait this is same party no be another party not outside o oh, within the same party not outside ba mm. then uh, metu wetin metu dey talk faith master who faith pass only senetu <laughs> nobody fit reach am. that twenty thing wey be say okay they say you carry but you fit money dem bring you dey court okay answer for yourself you can well you oh, don talk to program you carry church carry am. e dey talk e dey talk e talk about weekly e dey say as a weekly e dey describe how. oga jebo person pikin papa go dey faint wetin small pikin dey do. okay that no be that no be yahoo no be yahoo na yahoo dey do. na yahoo father na. <laughs> if atiku lis ten to wetin if, if, if the person will not let your child you, you can't zone, you can't zone presidency, presidency to the north. And give the chairmanship of the party to the north. And give the chairmanship of the party to the north. What do that mean? Since you already got your running mate from the south, mm. give West the time for being a chairman. Neither they talk, oh, not be anything. Exactly. This West, yes, now, this West. Now, what did they talk with that? Okay. Sam, Sam, see red flags don already dey so if indigenous nigerians no use their the common sense wey god give them, and dem come know that na wetin we fit take for that paper eh, because of that no ma make i quickly do something abeg than no verse, more than no verse. make i just quickly rush this one uh -huh. e say Make I just quickly do this one. They say strike. ASU file forty grounds of appeal against federal government, page six. Then allegation of plot to ring 2023 election. So uh, we've, we have 3,000 male registrants with female gender. Same pictures in different locations. Abba. 1901, 1912, and 1914 as, as, dates of, of birth, birth in INEC register. Cook, now they talk this on page 10. Oga, Oga, before I forget what I want to comment, Abuja Ipa, I don't forget sef. I know you don comot off my mind. No vex. Uh, you go hold for this one. You go hold me for this one. Uh. <laughs> uh, okay, now, now look what dey happen na for APC PDP. APC get very very sickly presidential candidate. Mm. But to reply, uh -huh. we mm-hmm. dey see. Agree. Uh, yes, the evidence dey. The evidence dey. To me, na wicked people na dey push that man to go for that wicked people. e come get yes ma e come get vice presidential candidate wey be for north now wetin draw the two of them together the north say if tinubu no choose another candidate e no go fit show evidence say e na true muslim. Mm. and not say they go carry uh, uh, wey dey call this egbon eh, name wey dey do uh, um, northern christian coalition now Let us <laughs> eh, eh, mm. mm. take our coalition. Uh, Yakubu Dogara. Dogara. Okay. Take Yakubu Dogara. That's only the Christian, but that that call uh, North Africa. And that Christian will be. He don't take uh, Baba Chela now. He'll be Christian. He'll be so called North Africa. He go take Shetima. Where is this allegation that is there about Boko Haram? Mm. So you can see the matter right now that the same way tied with PDP So for the people that they shout for this matter, since he has a matter, he said a matter, if article no listen, he has just he don dey prove with all wetin dey talk he don prove to people say na agenda this apc pdp matter just be. Hmm. so people dey left to make their own choice who go be their president. now for wetin oga ezeogo talk about this uh, voters registration oga adeomo me and you know say this matter wey dey add brightly when people dey go do registration you go pay money before they register you that's not what you wan pay wey you wan vote. now people you dey people dey disenfranchised many people dey disenfranchised never even register go reach dem dey dey old women young people They never they never they never register at all okay people dey claim one say dem wan register so make dem do am make you dey continue to dey register registration They say no why because a certain number of people wey dem need Mm. <clears throat> for the rigging the uh, mm. yes they don get am because allegation yes because anybody dey the allegation of uh, uh, uh, rigging don dey on ground which is true so all these multiple registrations are evidences evidences that that wan work who dey talk now just dey watch o oh, give am two weeks the mouth go close Hmm. Uh, uh, okay. uh, on that matter, anyway, maybe when we they round up the paper, there is something I need to su- we need to suggest to the indigenous people of Nigeria on election day. My, uh, I won't not, beg you. no, that okay. is we go they start to they suggest them henceforth. Eh, okay. So that we go they add and join our talk because eh, I get why now street movement now I e bring the resolution for this discussion. Okay. So I go talk them when okay. we finish the papers okay Uh, make i run enter the tribune newspaper because of time when don they waka comot uh, time don't don't waka far make i check the tribune newspaper but but inside the vanguard you go see the story of the female lawyer who died chasing her husband's girlfriend and then the they say they say the husband come kneel down her how husband knelt down in tears begging dying wife forgive me. you did that. <laughs> you did that. <laughs> you know you know you ma see the way we take am for give me you know when we were acting drama that time i still remember the way they always ask us to play all this kind role so <laughs> well uh, the tribune newspaper get this one say ak-47 for amotekun southwest states may drag federal government to supreme court uh, afenifere cry decries federal government double standard you see this one for page three and page seven of the tribune newspaper which one be double standard na today na im dem know say na two <clears throat> two uh, different laws na im dey operate between the north uh, and the rest The dey carry arms uh, these ones dem no gree make dem carry arms so which means there is an agenda yes so and meanwhile according to their claim iswap don already dey west mm. and then edo because according to the the report yesterday there was a vehicle that was blasted in Edo and one in uh, Ondo around Ikpele. So it implies say and they claim own uh, own uh, they claim responsibility saying that them do the job. Mm. Uh-huh. So uh, all the ta- the why Where we dey shout mm-hmm. they talk say the thing dey okay we are on top of the situation mm. finally now we discover they are on, on the, at so, the bottom of the situation. so wetin the indigenous nigerians go come need to do now. no we, we no need to we, li, we no need to even and talk, talk again. okay we no go talk again. the indigenous nigerians we don give them the role to play on this matter. Okay. no need for facebook no need for phone no need no for need anything. for anything okay. just silently take just care of take your care of your environment. Now, so the thing be. <laughs> uh-huh. Kidnappers, kidnappers adopt three policemen in Ogun State, page five. Bankers fleeing Nigeria's stagnating economy as Japa beckons. Japan. Okay, it was supposed to be <laughs> Japan. And because of Japa, I dey right for you. Japa beckons. <laughs> No, uh, Japan abi no Japa. Japa na i remember wetin be japa so the guy everybody don dey run dey dey japa even you know say asu still talk am now say lecturers now dey leaving doctors are living. everybody dey leave eh, they say fifteen 15000 several twenty-two nigerians got uk work visa in six months okay come why and we no fit uh, connect dis uh, dots together say na just a a game to remove the human capital resources wey we get for our own country to to harvest am to their deliberate just to harvest them out of here now you no even see one news uh, headline days before to call to join wetin oga dey talk about japa when house say the they wan prescribe house you mm -hmm. they no mm-hmm. go know wan prescribe house. Mm. Yeah. Yes. Wan prescribe house you. Uh, yes o. Eh. Na im make that headline wey madam read this morning for uh, for uh, premium times say house you don file. Uh, also don they don file. yes e dey the vanguard newspaper forty grand of appeal. okay. yes okay. then okay. N then nsc come talk say they want to nlc They threa Uh, uh, threatening because they try tell them say they want to deregister ASU, so they they, they yeah. threaten. So NLC they want say if they try am they go crash this country for their hand. NLC wey they don purposely kill kill reduce they them to nothing. No, ma, uh, wetin be the real language so they deliberately make sure say NLC no go get. toothless oh, bulldog. oh they remove the teeth and the gum and then they call livole no no man. The like say they even cut the tongue you know say person wey dey cut tongue eh, you know the fit talk again yes so they come leave cutting wood for im mouth which mm-hmm. means they leave cutting wood for nsc mouth because right now right now i dey suspect say nsc dey mug. <laughs> Oh. oh. oh. they say kidnappers ki abduct uh, three policemen for ogun state four die in lagos building collapse oh. um, very sad Uh, That's because people were people. Uh, One of my friends they asked me this morning, saying, why this building collapse? Now people they cut corners. They cut corners. Some old buildings, uh, madam, mm. just in Lagos now, now water logged area. Yes. So, you understand? And now they do Two soil things, test. Yes, about three things where they it happen to say some better big buildings because uh, this surgery rent, money they rent well, well for property now. So they go add joy, and they just do some shallow pillar, take away the two. They go add joy the building. As the big rent increase, that kind of building it go must collapse. Number two, some place and water, they go and fill the place. They go fill the place now, they come begin to build. Okay, how should they build a place for santil? You know, get, you know, the show of the lifespan of that place. So when you say they go do pillar for inside water, raise that before they come and santil, and the person go understand so na bridge method dey take build that house any be bridge method that kind of house go sink na sink go sink after some years uh, and uh, then finally na some standard products wey dem dey use mm. standard standard of use of nigeria their hand their hand dey pure products wey dem dey make but then you talk about that because once you get uh, authority for building matter building ah, material ah I take get authority mr um, i no understand mr um, um, president and mrs president are they the same abeg take time <laughs> <laughs> eh? will uh, mr president give uh, mrs president the the authority please pass pass pass me by. <laughs> <laughs> Eh, <laughs> hey, I understand what you meant. I understand what you meant. Say somehow it be like say fitted words they fit enter somewhere and then they go fit use them as authoritatively. I am quoting that somebody. If you, are, if you see my tell if you dey work for me as a workman. Eh? I supervise you by myself. I myself. <laughs> Eh, no, don't cut corners for me. Do you make I just quickly let us know, something? You know, say, you know, say if you dey build this, uh, you need concrete. And I come talk madam get uh, eh, and information for building matter. So she get concrete evidence concrete information. yeah, you see, you e get one house mm. now. Hmm. Government seal am for inside those states, in a very public environment. How the man take build the house? he rush the house within a period of how many days he rush the house government don go mark the main building for inside the fence lock the gate now say dem want demolition how he build the house for somewhere the house fall he gather the road when the house dey fall take up build another house for somewhere again now then gather sand when erosion carry come take plaster the building blocks he make if i tell you how he take get those blocks as i dey speak to you now edo state government mark the building for somewhere now for demolition now i just hope say the guy no go settle go uh-huh. open the gate mm. but let me quickly tell us something uh, <coughs> i wan waka comot but if na im personal property we go leave am and make e man na rent eh, na na rent uh-huh. abi na im wife dey say i even hear as at yesterday abi three days ago say im wife talk say i no follow you go there o you dey <laughs> stay there alone any day e happen mm. any day happen we go come pack the blocks and the things take find you okay because the matter was too bad. okay so, they don dey signal us uh, we eh, need to comot eh, uh, supreme court strike out suit seeking zoning of pdp presidential ticket to south east article candidate validated page four last man can't impose fine yeah. a pound vehicles without court order judge na him dey talk this one say you see am for page four of the tribune newspaper but. wetin the thing wey you wan talk. wetin uh -huh. i bin wan tell us to the eh? indigenous people of nigeria if you no know know now say strange people too plenty for your place to take vote. i i first talk am say na wetin you wan talk be that one i dey yes. tell you say make you no dey follow me waka again. <laughs> so i go cut your that call that thing wey that <laughs> monitoring spirit i go cut am off because oh, me too God. i talk to oya oh, god. now wetin i wan quickly tell us all over is that on the day of election make sure you dey among the people wey line up first if you must win your unit. Mm. why am i telling yes, you this. Yes they are going to make sure these people that are strange they go come out have a very long line to vote for a long time mm. and deliberately delay until when they reach the people when wan vote for the real choice when they get. Mm. before see the pattern and they tell you mm. mm. meetings are going on and they already dey send the message up and down. Mm. come out early stay on queue and make sure those strangers don have access to the front line of voting. Yeah, uh, yeah you will have finished completing before they reach their turn so that they will be able to out that number because they don already plan how they want to do this thing the moment that number they complete the card reader will shut down well now secret na we dey reveal anyhow you think am if you think say a lie watch on the day of election if you are not careful somebody will win election directly inside your bedroom mm. Well, my name na Adelmo Akao. I waka come out. Okay. My, my people, my, my people, make I waka come out. I beg, go to your guys, your motor, make una take am like every other word we dey talk. Because na experience, na who get experience, that will give experience information. Na make una take am o, make una no throw am. So na their day, na their own, uh, eh, make them enter. But na who you wan vote, you no know am before. Na lie. Abeg, just, mm. uh, uh, just wetin your guys, your motor. Abia is very limited asking so abeg as we dey talk just now na one small pikin fall inside gutter. ew ah from place e in book o wey dey armed e fall inside the pikin begin dey cry that na person pikin o but as the governors dey do wey dey dey open eye ah, wey dey dey shine their eye because this kind pikin go still go tomorrow go go tomorrow e go go tomorrow na there i talk reach una bye bye. all right So uh, eh, the one wey i say make i add you know say from time now we dey talk say for every community where strangers dey wey we know say no be indigenous nigerians you go know you go know dem those wey no be indigenous nigerians make everybody begin dey watchful of dem right now dey very very watchful and make all of us become one another skipper. drop whether you na you be this tribe or you be that tribe no as long as you know say you be indigenous nigerian from the north the yeah. south the east and the west we first dey coexist make all of us right now become our brothers keepers and watch out for the strangers wey dey inside our midst wey don come wey don come sit down with us since 2015 uh, eh, Since twenty fourteen till date dem still dey come oh. so make everybody dey very watchful well na the time wey we get for today program be dis na informi radio the number one online radio station and the program na investigative table our paper check check program till next time we go come again my name na olayemi i salute you.